muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwese uko mungana mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi nk'uko mubizi radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm mu rwanda na metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi mu kanya murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko mu cyumweru gishize mu rwanda abagenzacyaha b'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib bari mu mahugurwa nabo ku rwego rw'uturere bari mu mahugurwa ari ku kibazo cyo gucuruza abantu iki kibazo giteye gite kuki mbese leta yagihagurukiye naribwiye nti iki kibazo kigomba kuba gikomeye cyane ariko ntabwo kivuga uko bikwiye niyo mpamvu rero nashakishije nza kugira amahirwe mbona umuryango witwa grace children focus urwanya iki kibazo mbese urwanya ubu bucuruzi bw'ikiremwamuntu niyo mpamvu rero nabatumiriye kandi yabinyemereye ni marie grace uwi- uwiye mumbabarire marie grace uwiyera ni umuyobozi rero wa grace children focus niwe tuganira uyu munsi simbatindiye mubazanire marie grace urahura akomeye muraho neza tomasi kamirindi ndagushimiye cyane rwose umwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya amerika kuri iki kibazo none tutarajya mu mizi iyi uyu muryango wanyu grace children focus ni mu magambo make cyane ni umuryango ki
Eh, umuryango wacu eh, witwa grace children focus eh, mu magambo ahinnye ni gcf ni umuryango eh, utabogamiye kuri leta washinzwe muri bibiri na cumi na kane eh, ugamije kurengera abana no kurwanya icuruzwa ry'abantu nyuma y'igihe kinini twari tumaze twiga imiterere y'iki kibazo mu gihugu cyacu ukaba kandi ugamije kunganira leta mu mi- mu mikemurire y'iki kibazo none se ko mugikurikirana cyane kimeze gute giteye gite hari imibare mufite sinzi mu rwanda cyangwa se ku rwego mpuzamahanga imibare mufite Eh, ku rwego mpuzamahanga iki kibazo eh, hari raporo yatanzwe na Roga- rogasi rogasi ni groupe d'action financière internationale Eh, ubwo bivuze eh, abantu bishyize hamwe mu ku- mu guku- mu gu- mu gu- mu gu- mu gukurikirana eh, eh, abantu ama- abantu babinjiza amafaranga mu buryo budasobanutse Eh, ivuga ko eh, aba bagizi ba nabi eh, bakuramo miliyari ijana na mirongo itanu z'amadolari buri mwaka umubare u- ukaba iyi raporo yatanzwe muri bibiri na cumi na gatandatu umubare ukaba uh, warikubye gatandatu mu gihe cy'imyaka itanu
Muri- Uh, buri wese bigaragara ko ari ikibazo gikomeye hanyuma uh, hakaba na oit organisation internationale du travail donc uh, Umuryango mpuzamahanga w'akazi- eh, w'umurimo.
yego, Eh.
w'umurimo Uh, ukaba um, muri bibiri na cumi na gatandatu naho waratanze raporo Uh, igaragaza ko hafi uh, miliyoni makumyabiri n'eshanu z'abantu ku isi uh, babaye abavictime bi- bi- bi- bu- bi- b'ubucakara donc gu- gucu- gukoreshwa imirimo y'agahato Uh, donc cyangwa uh, mu gucuruzwa bijyanye ni- ni- ni- n'ibikorwa bya- byo- byo- byo guhuza ibitsina kwa donc uh, kuba barabaye exploité de façon sexuelle en fait mu Eh, gifaransa ni uko Eh.
birumvikana birumvikanye noneho eh, hakaba na oms organisation mondiale de la santé Ah, muri raporo yayo yo muri bibiri na karindwi igaragaza ko hafi ya gatanu kugeza ku icumi ku ijana ah, y'abahawe ibice bigize umubiri umubiri w'umuntu ah, muri icyo gihe ibyinshi bya donc i- bi- bi- ku- hagati ya gatanu n'icumi ku ijana ah, bituruka muri icyo cyaha ah, cy'icuruzwa ry'abantu kuko kuba hari abantu baba barabibonye mu buryo budasobanutse baba baragiye kubifata ah, ku ngufu ku bandi bantu Eh, nuko ahangaha nyine n'ubundi twakwibutsa yuko no muri afurika ubwaho ah, bavuga yuko byibura miliyari cumi n'eshatu zinjira z'amadolari zinjira ziturutse muri ubu bucuruzi bwa kiremwamuntu yego nuko bari imibare ihangayikishije Eh, hanyuma nanone umuryango w'abibumbye onu ukavuga yuko gucuruza abantu ni kubafata kubashimuta kubatwara ukabacumbikira n'ubacumbikiye nabo bari mu ubwo bucuruzi no kubajyana ahandi hantu hanyuma kugira ngo bazabakoreshe iyo mirimo y'uburetwa cyangwa se bazabakoreshe ibintu byo kubacuruza mu rwego rw'igitsina mu magambo make ni uko nguko bavuga iki cyaha cyo gucuruza abantu ndibeshya niko bimeze ye niko bimeze rwose muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na marie grace uwiyera ni umuyobozi w'umuryango grace children focus turaganira ku kibazo cyo gucuruza abantu hanyuma hano ha- kuri facebook hari umuntu wanditse yitwa eh, yitwa munyantarama celestin ariko ntabwo yatubwiye aho ari agomba kuba ari umunyarwanda ariko kubera ko yanditse ikinyarwanda yavuze ati bikorwa mu ibanga rihanitse hari ibibera hagati mu gihugu aho umuntu akora agahembwa make uwamuzanye agafata bibiri byayo ahembwa ati byo ni iki ubwo wamusubiza ngo iki
ni ukuvuga ko eh, uwamuzanye eh, aka- akamukore- akamushyira ahantu akora eh, yamubeshye cyangwa se yamushyizeho agahato eh, yarangiza amafaranga yose akayatwara icyo gihe umuntu ashobora kuvuga ko eh, byinjira mu icu- mu- mu kibazo cy'icuruzwa ry'abantu ariko niba akuraho komisiyo eh, ubwo icyo gihe ubwo iki kibazo kirigwa ese niba avanaho komisiyo agavanaho igice Uh, ni ibintu baba bumvikanye ni biba bimeze bite do kumva kubera ko ntamufite ngo mubaze neza ikibazo ukuntu kimeze biragoye kugira ngo mbe nagira icyo mbi- mbivugaho uh, umuntu abe yavuga ati ni icuruzwa ry'abantu ariko Mm.
gufata umuntu ubundi gufata umuntu ukajya kumukoresha akazi wamubeshye uka akabamo cyangwa se kuba wamushyizeho igitutu ki- hajeho menasi cyangwa se akaba ari umwana utujuje imyaka y'ubukure Mm.
icyo gihe byinjira mu bisobanuro by'icuruzwa ry'abantu ariko aho ngaho niba mufataho komisiyo ku mafaranga yakoreye agatwaraho komisiyo eh, aho kereka duhaye ibisobanuro bihagije ese baba babyumvikanye ese aba yamushutse cyangwa se aba yamushyizeho agahato ese aba yamubujije no kuvuga biba byagenze gute Mhm.
kereka tubonye ibisobanuro bihagije Mm.
Eh, Aj- har- har- hari utundi tuntu avuga tubiri bikorwa mu ibanga rihanitse ako ni kamwe aka kabiri ati hari ibibera hagati mu gihugu Mm. Eh, ibyo byo nibyo eh, ni ni- ni ibyaha bikorwa mu ibanga da- eh, rero n'ikibazo gikomeye ni uko eh, mu gukora ankete no kugira ngo bafate ababikora ni ibintu biba bi- bitoroshye ariko nibyo kuko mu gihugu imbere naho birahabera Eh, twakomeje kugaragaza ko ari naho hari eh, intangiriro ya byose Mhm.
kuko eh, twagiye dutanga ingero z'uko abenshi kugira ngo babajyane abenshi baba barabanje eh, kugenda babakoresha eh, nko mu bi- mu- mu bintu by'i- by'ibimansuro eh, ibimansuro eh, cyangwa se nko kujya kubakoresha imirimo eh, yo- yo ku- kwicuruza eh, eh, hanyuma noneho babona ari abantu ba- ba- ba- ba- binjiza amafaranga menshi ugasanga batangira babaga- babajyana mu bindi bihugu nk'ubugande bikavaho bagenda bagiye bageze mu bihugu bya kure Eh, bavuga za omani ubushinwa kuwait kuwait Eh, ibihugu ugenda usanga ariko cyane cyane ko cyane cyane ni ni Kuwait Mm.
eh, na za Dubai eh, yego ari- yego ariko nk'uko yabivuze eh, hari ingero zitangwa nyinshi eh, nk'i- nk'i- nk'ingero z'abana bakora mu mago Mhm.
Ah, umwana utujije imyaka cumi n'umunani ah, umubyeyi akamwohereza cyangwa se undi muntu akamwohereza akajya gukora imirimo y'agahato hanyuma nyuma yaho wa muntu wamwohereje akaza gutwara akaza gutwara amafaranga ku kwezi Mhm.
icyo ni ikibazo gikomeye cyane byumvikanye ko uwo mwana yagurishijwe Eh, kandi eh, tukaba tugira nkaba nshaka no guprofita gufatiraho kugira ngo nsobanurire abantu babyumve neza ko hari itegeko ryasohotse rihana Mhm.
umuntu wese ucuruza umwana cyangwa usohoje umwana kugira ngo ajye gukora imirimo y'agahato eh, ni itegeko rimuhana kandi ni icyaha gihanirwa igihano kiremereye cyane kuko ni igihano cya burundu iyo bisa- basanze umuntu yacuruza uwo mwana eh, ni eh, hazawe y'amafaranga ageze ku- hagati ya miliyoni icumi na miliyoni cumi n'eshanu
Mhm.
Eh, hanyuma eh, tukaba twasanga n'urugero rundi rukunze kugaragara eh, rw- rw- rw'abo twikunze kwita indaya zishaje ngo bambabarire ni ukuvuga Mhm.
umu- indaya iba yarakoze umwuga ariko ikagera aho inanirwa ikagera aho imaze kunanirwa ishaje hanyuma ugasanga ahanini yitabaje ah, abakobwa bakiri bato ibashyize ahantu eh, ibasabye ibasabye gukora umurimo umuntu akinjira agakora ibyo akora yarangiza agaca kuri kesi akajya kwishyura ya ndaya ishaje Mhm.
Ah, ubwo urumva murumva ko naho abamucuruje ni Eh, ikibazo gikomeye cyane aha.
Ni ikibazo- icyo ni ikibazo gikomeye cyane Ah, umuntu ahura nacyo yego yego ibyo byose bikinjira mu mu- mu- mu- mu icuruzwa ry'abantu ariko umuntu abona mu gihu- umuntu abona mu gihugu imbere ariko abantu wenda ntibahite babona ko ari icyaha cyangwa se ntibahite babona ko ari ugucuruza umuntu Mhm.
Ah, kubera ko ari ibintu bisanzwe bikora kandi byari bisanzwe bikorwa no kuva kera none se ibyo bintu biramenyekana ku buryo amategeko abikuriye kuko impamvu nyine mbivuze ni uko nk'izo ngero twatangaga z'abantu bajyanwa muri za omani muri za koweti n'ibindi Yego.
akenshi nibyo abantu bavuga ibyo by'imbere ko bitavugwa cyane
ibi by'imbere ntabwo bivugwa cyane eh, ntabwo bivugwa cyane ariko twe dushaka kugira ngo bivugwe bigaragare eh, eh, uretse ko twakomeje no kubivugaho eh, urabona ko ingamba zitangiye gufatwa eh, zo kugira ngo bakurikirane bakurikirane bakurikirane ibyo bibazo ariko nk'iyo tuvuze nk'ikibazo cy'abana bakora mu mago ni ikibazo usanga kijyanye no eh, se navuga kiriturere umuco ni ibintu byahozeho bi- bi- bigaragara nk'aho ari normale ariko ntabwo ari normale ntabwo ari normale kuko eh, iyo umwana ni- ntabwo bisanzwe kuko niba umwana ah, bakubwiye bavuga bavuga bavuze bati amashuri muri primaire ni ubuntu leta ishyizeho ubushobozi bwo kugira ngo abana bose babashe kugira ubu- uburenganzira bwo kwiga ugasanga rero um- umubyeyi eh, niba umwana abuze atagiye mu ishuri umubyeyi ntabivuze Mhm.
ikigo cy'ishuri ntikivuze ko umwana atagiye mu ishuri kandi ubundi bagombye kubivuga bakabisobanura ati umwana ntiyagiye mu ishuri n'impamvu atagiye mu ishuri hanyuma noneho ugasanga wa mwana yagiye gukora mu rugo ubwo rero ikibazo bakunze guhura nacyo abo bana ni uko iyo baramutse bakoze nk'i- nk'ama- nk'ibyo bita ngo ni amakosa niba yogeje ikirahure akakimena ubwo baranzamutuke wenda ejo azamena isi- ya- itasi ba- ba- ba- ba- bamukubite ejo ubwo abana akenshi bigenda bite bafata inzira yo mu muhanda uwo mwana agatinya gusubira iwabo aho yagiye atavuze adasobanuye impamvu agiye agatinya gusubira iwabo ugasanga noneho bijya- bi- bitanze n'ikindi kibazo dukunze guhura nacyo cy'abana bo mu muhanda ubwo rero kubera ko ari ikibazo n'ubundi usanga kimeze nk'aho ari ikibazo n'ubundi cyari gisanzwe kiriho twese tumenyereye ntabwo abantu bahita bumva ko icyo kintu ari ikibazo ari na mpamvu tuvuga tuti reka dukomeze dusobanure dusobanurire rwose nyaboneka ko uh, umwana ntabwo afite umwanya wo kujya gukora mu mago ako kazi kose umwana agomba kujya kwiga ikindi ntabwo umwana arera undi ntabwo umwana arerwa n'undi ntabwo bibaho ntabwo bibaho bivuze ngo abantu uko i- uko isi yagendaga mbere uko isi yari imeze mbere ah, uko twese twagiye dukura ababyeyi b'abamama abamama bacu akenshi ntibakoraga nubwo habaga hari umukozi wasangaga wenda mama ari mu rugo ariko noneho kugira ngo abantu babeho neza umugore n'umugabo bagomba gukora bivuze ngo iyo basigiye umwana ah, iyo basigiye umwana undi ngo amurere uwo mwana azamubuhe burere Mm? nibyo tugiye gushaka ubuzima tugiye gukora ariko si uwo mwana aratanga ubuhe burere nawe atabonye nawe akeneye kurerwa Mhm.
Eh, akaba rero tugomba kubivugaho cyane kugira ngo icyo kintu abantu bacyumve kandi bumve ko noneho ubu hari n'itegeko ribihana bihana ibyo bintu kandi akaba ibihano biremereye babyumve rwose abantu babimenye babisobanukirwe kandi rihana n'ababyeyi babikoze Be- be- n'ababyeyi babikoze barahanwa ni ukuvuga umubyeyi wohereje umwana we mu kujya gukora amwohereje ngo ajye gukora mu- mu rugo runaka ah, arabihanirwa n'amategeko mu gihe bigaragaye ko yamucuruje bigaragaye ko yafashe umwana akajya kumukoresha iyo mirimo y'agahato kandi nanone ah, na nyuma y'ukwezi ugasanga wa mubyeyi aje no gutwara amafaranga ah, birahanirwa n'amategeko ni kimwe no ku- kuvuga ngo utije umwana cyangwa se kujya gufata umwana utari uwawe utabifitiwe n'uburenganzira ukamufata umwana utari uwawe ukamushyira mu rugo ugatangira kumukoresha amategeko arabihanira Mhm.
Eh, amategeko arabihanira Aba- kimwe n'ukuntu amategeko ahana abashyingiye cyangwa aba- aba- abarongoye abana mbese kwa kundi kubashyingira batarageza batarakura nabyo itegeko rirabihana cyane ryihanukiriye itegeko rirana byi- ryihanukiriye umuntu ufata umwana utujuje udafite imyaka y- y- y'ubukure ukamufata ukajya kumushyingira ah, ku gahato ukamushyi- ukamu- ukamu- ukamutanga uka- ukabyemera ah, ibyo byo bihanirwa n'amategeko kimwe n'umuntu wese uza ufashe umwana eh, ufashe umwana akaba yagira imibonano mpuzabitsina n'umwana utuje imyaka y'ubukure itegeko rirabimuhanira Mm.
ni ukuvuga ngo bagomba kubimenya ku- ni ukumenyekanisha ayo mategeko abantu bose bakamenya ayo mategeko bakasobanukirwa ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda marie grace uwiyera ni umuyobozi wa grace children focus umuryango urwanya icyaha ariko ni umuryango utabogamiye kuri leta urwanya icyaha cyo gucuruza abantu kuri telefone dufite egide na nshuti ku neza duhere kuri egide egide we
sabwe urakomeye
ndakomeye uherereye hejide we Namwe.
yego turi aho
Eh, je mperereye mu burundi mu ntara ya gitega yego
Mm, nkaba ndongoye ishyirahamwe ryitwa initiative pour la santé la protection et le développement communautaire Mhm. ubwo mu kirundi wabivuga ngo iki mu magambo make ni umuryango ugamije iki
ni umuryango utahari inyungu za politike ugamijwe gukingira abantu no guteza imbere amagara y'abantu Ye- hamwe no kubateza imbere mu Aha.
by'ubutunzi mu mibereho ya minsi yose Ah, ni Mm.
ukugusha ku ngingo Eh, rero nagom- ego jewe iyo bariko baravuga eh, ibijanye n'ivyo urudandazo rw'abantu eh, tukunda kumva kaniniya urudandazo mpuzamakungu ariko umuntu ariko araba mwa bino bihugu vyacu canke agaterezamwe amaso hirya no hino hariho ubucu- ubucakara bwo hagati mu gihugu batagomba kuvuga usanga kanini yaba uriko buribagirwa Eh, nk'akarero ka mbere nk'ako gukoresha abana mu ngo bada- badafise imyaka yo gukora ibi- ivyo bikorwa ibikorwa usanga bidahuye n'imyaka yabo y'abariko barabikora Mm, aho rero ugasanga amaleta nta tegeko rihari eh, rigaragara ryo guhana abantu bene abo ugasanga umwana w'imyaka nka cumi ariko araheka umwana w'imyaka ibiri ivyo navyo kandi ivuga yuko aba ari urudandazo rw'abantu mm, Eh, hama ikindi naco kandi kica kiza ni ni ni n'ibi gihe usanga umuntu ariko arakoresha abantu ugasanga ariko arabahemba bidahuriranye n'ibikorwa bariko barakora mugabo ugasanga biriko birabera hagati mu gihugu mhm,
naho nyene ukasanga amaleta ntariko araca- ntaco ariko arakora kugira ngo ashobore kuvuga ati omwe um, umuntu nimba ari muri secteur privé umuntu akwiye guhemba umushahara bi- bikagenda uku n'uku n'uku hama abantu ba- ugasanga babayeho eh, naho haba hariho ubusumbasumbane bw'imishahara mugabo umuntu akongera agahemberwa ico aba yakoze Mm.
hama ikindi mvuga c'ubucakara c'ubucakara eh, ni bucakara dusanga eh, mu bikorwa bi- bimwe bimwe by'aba- by'abanyepolitike bariko barondera gushira ku butegetsi
sobanura aho ngaho urasanga ahangaha ndiko ndavuga Ah.
igihe usanga um- umuntu ariko arafata nk'abantu baja baja gutora ugasanga ariko arabahendesha nk'inzoga nico gihe eh, usa- aba- abagura umutima
ibyo byose Ugasanga iyo niko bagiye gutora- egide egide ibyo ntitwabishyira ahubwo ahari mu byerekeranye n'igiturire na ruswa ibintu nk'ibyo
bo sinobishira mu giturire na ruswa ahubwo ni aho mbona neza mu gifaransa nshobora kubivuga ni kado empoisonné Eh, mugabo muri sanse yo gukorompa nyene umutima w'umuntu mugabo naho biri uko ni ni ubu- ni ubucakara rega n'igiturire n'ubucakara mu bundi Mm,
ugiye kubiraba ingaruka mbi z'igiturire navyo nyene n'ubucakara mu bundi novuga yuko hanini hafi yuko turaraba ngo banaka bagiye ku ngo gukora ibikorwa ha, ha mu gihugu runaka ngo bavuye mu gihugu runaka nivyo bagomba guhagararako mugabo nta mushinga ugaragara uza uraba ivyo bikorwa vy'ubucakara bibera hagati mu gihugu naco gituma mvuga nti Ejide.
jewe nkasaba amareta yuko Sabwe?
Egide, mu rwanda honyine nk'uko umutumire yabisobanuye itegeko rirahari ni uko Mm.
ahari ikibazo mufite ni uko mutari kumva ir- iyi radiyo aho ngaho mu burundi naho ubundi yabisobanuye ko itegeko rihari kandi riteganya igihano kiremereye umuntu ashobora kujya mu munyororo ubuzima bwe bwose ubwo rero ahubwo mu Rwanda nkawe ufite Bisabwe.
uyu muryango nyine uharanira abantu ubwo ngubwo nawe ni ukureba mu burundi niba iryo tegeko rihari cyangwa se nimba ridahari ryaba ridahari nawe ukareba ukuntu mwafatanya n'abandi mukarishyirishaho kuko n'iri ngiri ryo mu rwanda uyu muryango turi kuganira wabigizemo uruhare kugira ngo rijyeho ndagushimiye cyane regide we Mm. sawa nabo murakoze cyane kuba mwanyakuye ye noneho duhamagare inshuti ku neza inshuti ku neza we inshuti ku neza wiriwe neza
yego ndashima imana inshuti ku neza niryo zina ryawe
yego nuko nuko wowe uherereye he
andi bujumbura mukamenge eee nuko ikibazo bisanzwe ibi bintu biba ugasanga urwaruka rwo muri afurika rukunze kujya mu yindi migabane rugafatwa nabi rugafatwa nk'abagurano ibi biva kuri politike mbi z'amaleta yo muri afurika novuga nka byose Mm,
kuko urabye nk'i burayi hoho mu mu bumwe bw'i burayi umu- umugene wese w'i burayi ashobora gukora aho ariho hose adahohotewe ariko murabona muri afurika abagize bakore mu bindi bihugu byo muri afurika nyine barashobora nko kwicisha nk'ibagatote nk'ibyabereye i gabani muri A- muri afurika y'epfo mu minsi yahera ugasanga urwaruka rwavuye mu bindi bihugu ruriko rurakora ugasanga rwari rwarafashwe nabi ruricwa abandi baravunagurwa ugasanga rero naho twita two turi muri uniyo afurikeni ntacyo bidufashije canke bidukorera hamwe urwaruka rwisanzure mu gukora mu bihugu bya afurika Niko.
Ugasanga umutwe rero ugahita ruhitamwo kuza kuba kubaho nabi mu bindi bihugu inshuti ku neza ndakeka kereka niba uvuga ko muri abo bantu bagiriwe nabi harimo abantu bari baracurujwe bari baradandajwe kuko ahangaha ndumva turi kuvangavanga ibintu I- i- icyo turi kuvuga ni urudandazwa rw'abantu urankurikira
Eh, naho ndabyumva nashaka i- kuvuga aho nti- bituruka Niba aho bituruka ari- nimba nabi.
politiki mbi zihari urabyumva nimba bitu- Aho.
reka reka reka umutumirwa adusobanura ahubwo nyine aho bituruka kuko genda ndakeka bishobora kuba bituruka kuri politiki mbi wa mugani za hamwe na hamwe ariko n'ubukene ariko noneho no gushaka inyungu abantu bacuruza kugira ngo bunguke cyane reka mbese umutumirwa akubwire urwo rudandazwa rw'abantu ukuntu ruremereye rwinjiza amafaranga menshi abigusubiriremo aguhe n'ingero ngo ubucuruzi ku isi bwa mbere ni ubu bwa kabiri ni ubu bwa gatatu ni ubu bwa kane ni ubu marie grace wamumbwirira uko bimeze yego yego kandi ndamushuze je nshuti eh, ku neza uraho neza niba ari kunyumva Ah, rero ndaho
yego bara ni ukuvuga ngo abantu bakora ibi byaha ni abantu ni twavuga ko ari eh, za organi- abantu bari oruganize ni ukuvuga ni ni abantu bari oruganize
nibyo bita mu gifaransa crime organise ab- oruganize Eh, bagakira rwose yego komeza ubu hano turi kuvuga miliyari ijana na mirongo itanu eh, z'amadolari Ku isi.
Eh, binjiza ku Eh.
isi hanyuma ni ukuvuga ngo eh, habanza ubu ngubu bifite umwanya wa gatatu icuruzwa ry'abantu rifite umwanya wa gatatu mu- mu- mu- mu bikor- mu bi- mu bikorwa biba bya- byinjiza amafaranga ariko mu buryo budakurikije amategeko nyine harimo ibyaha ni ukuvuga ngo eh, ubu ngubu bifata umwanya wa gatatu Eh, icya mbere ni ni- ni ugucu- ni ugucuruza drogue donc ibiyobyabwenge nibyo bifite umwanya wa mbere noneho hagakurikiraho eh, bariya bakora eh, bacuruza intwaro mu buryo butemewe n'amategeko hanyuma noneho hagakurikizaho abacuruza abantu turavuga kame miliyari ijana na mirongo itanu z'amadolari ku isi ni amafaranga menshi cyane Eh, ubwo rero kuvuga ngo bituruka hehe ntabwo umuntu yavuga ngo ni politiki ntabwo wavuga ngo njye ntabwo nakuvuga ko ari politiki mbi kuko ni ikibazo turi gusanga ku isi hose ni ikibazo turi gusanga ku isi hose ahubwo icyo umuntu ashobora kuvuga ni ukuvuga ni ukuvuga uti eh, biterwa n'iki ni iki. ntabwo wavuga uti wenda bi- bishobora guterwa n'ibi- ni- ni- ni- n'ibintu byinshi ariko gucuruza kwa- kw'abantu ni ibintu byahereye kuva kera byereye kuva kera bacuruza baza gufata abanyafurika abirabura babajyana kubacuruza muri amerika murabizi eh, mu kinyejana cya cumi n'icyenda nibwo baciye ubwo bucakara ariko bugenda bufata indi sura kugeza aho noneho turi kubona ibi byo gucuruza umuntu ukajya kumugurisha ukaza uka- ukajya gufata impyiko ye ukayimutwara ku ngufu ukajya kuyigurisha ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo twavuga wenda ngo ni ikibazo cya cya cya politike kuko ni ikibazo turi guhura nacyo kuva kera ariko kigenda gihindura isura ahubwo umuntu yavuga ko ari ikibazo cya politiki iyo ubona wenda hari ibihugu bitari gufata ingamba zo kurwana n'icyo kibazo ariko kuko ndi kumva duhamagaye a- ari i burundi sinzi ubwo i burundi ukuntu bimeze ariko twebwe mu gihugu mu cyacu mu rwanda eh, guverinoma leta yafashe ingamba yafashe iya mbere yo kugira ngo eh, irwanye irwanye eh, irwanye icuruzwa ry'abantu gusa uburyo bikorwamo ni uburyo buri organize akenshi usanga bikorwa mu ibanga usanga cyangwa se umuvictime rimwe na rimwe ugasanga zi- umuntu wamu- wamucuruje ah, ariko hakazamo n'ikibazo cyo kuvuga ngo hazamo ngo ubufatanyacyaha kuko nk'umuntu uvuze ngo ngewe bancuruje ndinda hari igihe agongana n'itegeko ryo kuvuga ngo uburara burahanirwa noneho ugasanga ah, ahubwo ugasanga wenda ntashoboye kuvuga ntashoboye no gutanga uwo muntu ariho umuntu agomba kugerageza gukangurira abantu avuga ati no niba uri victime uri victime igaragaze ugaragaze umuntu wo gukora ibyo byaha Eh, gusa hari aho usanga bishobora guterwa wenda n'ubushomeri ibyo twabonye ugasanga wenda nk'umuntu yarangije iniverisite ariko aricaye wenda ugasanga eh, kubera ko afite n'ubushobozi bwo kugera ku eh, ku- kuri ubu ku- aye, eh, hari- babyita ubwoko ni eh, nk'ibi bya interineti cyangwa se za facebook Eh, ugasanga nibo bahereye baje kumushuka bakamubwira bati uke ugasanga ari n'umuntu uvuga icyongereza ikoranabuhanga wifara mm, ariko ugasanga ari nk'umuntu wundi uvuga icyongereza avuga igifaransa se hanyuma nabo bagatangira kumubwira uburyo ki ashobora ku- kwinjiza amadolari menshi akajya abona bahera hari abo bajya babwira ngo amadolari magana ane ubu angana n'ibihumbi magana atatu na mirongo itandatu by'amanyarwanda ati uzajya uhembwa ayo ku kwezi wa muntu koko akumva ko ubwo agiye gukira agiye ku ariko ntazi ko inyuma hari ibintu bibi bimutegereje Eh, ubwo dushobora kuvuga wenda dushobora kubera ikibazo cya shomaje ariko ikibazo cya shomaje ni ikibazo usanga ahantu cy'ubushomeri ni ikibazo usanga ahantu henshi mm, Eh, ubona hari guverinoma zigerageza kubirwanya zikagerageza kugerageza gushaka ibisubizo Eh, cyangwa se ukaba ari ikibazo cy'ubukene Eh, ikibazo cy'ubukene eh, bo- ubwo sinzi ubwo we niba yumva ko wenda ikibazo cy'ubukene cyaba cyinjira muri politiki ariko eh, eh, twavuga ko ibihugu byinshi muri afurika bi- bi- bidafite ubushobozi bu- bugaragara ariko usanga n'iki kibazo ntabwo ari wonyine ugisanga ugisanga no mu bihugu biteye imbere ibihugu Mm.
biteye imbere nabyo bifite iki kibazo Ah, njye numva ko ari abantu gusa babonye uburyo bwo kugira ngo babone bagire inyungu babone bakore bizinesi bagize bizinesi bakavuga bateka duprofite abantu badafite ubumenyi bwinshi duprofite eh, situwasiyo zimwe na zimwe kugira ngo tubashuke tubinjize muri ibi bintu mm.
ntabwo mbubwo nakumva ko ari ikibazo wumva sinzi niba ryasobanukiwe cyangwa se yanyumvise neza reka tumubaze nshuti ku neza
asa wabyumvise neza rero noneho ko iki kibazo ni icy'amabandi abantu babikora ni amabandi nk'abandi bose biba bakora ubugizi bwa nabi ntabwo ari ibibazo bya politiki n'ububandi urabyumva
yego nabi- nabitahuye ariko rero Eh.
n'abo bandi bagira ni bake bafatwa ku nguvu bakajyanwa bataje Hari oya n'abafatwa oya oya oya oya oya bakoresha oya ubushake oya nshuti bwabo.
ku neza ibi- ibyo gucuruza abantu ntabwo uri kubisobanukirwa neza reka mbisubiremo uko umuryango w'abibumbye ubivuga gucuruza abantu ni ukugenda ukabafata ku ngufu ukabashimuta gushimuta ni kidnapping cyangwa se eh, urabyumva mbese
Eh, kidnap.
eh ni uko ngo cyangwa se ukabashuka ukamushuka Mm.
wowe ufite inyungu zawe zo kujya kumugurisha atabizi ariko ukamushukisha ibindi bindi naho ngaho bihera umushikisha ubuzima bwiza buruta ubwo yari arimo tuvuge Eh, ukamushuka umubwira ahari ngo afite- ugiye kumuha akazi ibintu nk'ibyo ngo ugiye kumuha Eh.
madamu eh, uwi- uwiyera amaze kubisobanura nyine ukuntu n'umuntu wize adafite akazi bashobora kumushuka akajya muri ubwo bucuruzi ntabwo ari ubucuruzi n'ububandi mu by'ama- mu by'ukuri si ubucuruzi n'ububandi nuko naho ngaho rubihera hanyuma abantu bakabatwara n'ubacumbikiye nawe aba ari muri ubwo bubandi urabyumva kugera ku muntu wa nyuma uzatanga amahera yo gufata uwo muntu ngo amukoreshe w'ibyo ashaka kumukoresha byaba kumukoresha akazi k'uburetwa ni ukuvuga mbese esclave umucakara cyangwa se kumukoresha ibintu mpuzabitsina we ari we wibonera amafaranga ku giti cye uwa- wagu- wamuguze akaba ari we witwarira amafaranga mu magambo make ngubwo ubucuruzi bwa kiremwamuntu
Ah, urabyumvise
yego ndabitahuye ni Yeah.
ukuvuga rero jewe icyo- icyo mbona ni uko amaleta ya afurika yo- yogwiza umutekano ku mbibe zayo Uwu- uwusohoka wese akaba azi icyo agiye gukora kandi bizi neza n'umuryango avuyemo niho byotore inzira nziza kugira Yeah.
abantu bakomeze gutwarwa ku ngufu kuko hari igihe batorwa n'umugabane mbere bakagenda nuko nuko rwose urakoze kuri iyo ntererano yawe urakoze
Eh, namwe murakoze ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda urudandazwa rw'abantu gucuruza abantu nicyo turimo tuganiraho turaganira n'umuyobozi w'umuryango grace children focus ur- uri- ufite rero mu nshingano zayo zo kurwanya ibi bibi mu rwanda turaganira n'umuyobozi wayo marie grace uwiyera kuri telefone dufite ndayizeye ndayizeye we
Halo, uri he ndayizeye
niho ni Bugande.
ye Hano Kampala.
eh nuko igitekerezo cyangwa ikibazo
Eh, icyo nashaka kukubaza.
ho yabaza umutumirwa ntabwo ari igihe
Eh, icyo mba nashaka kumubaza.
Eh,
Turamutse tubonye ubwo bucuruzi butemewe ababukora, singa ubabona icyo gihe ubuyobozi bubishisha mu buryo bwa directi. U- Ukubira abantu oba
uti
singa em, ndamubajije ni uramutse ubonye abantu bakora ubwo bucuruzi butemewe n'amategeko Mm,
kata ya tepe tuba turi nk'abantu bano ba wansi aho abantu baciye bugufi niyo umuntu yihutira guhita abitangariza kubira kuri iyo telefoni nimero ya telefoni y'umuntu akubaho ye reka kubwire mu rwanda uko bimeze niba abifiteho igitekerezo urakoze ndayize
Eh, nuko grace we karame hari nimero mu rwanda umuntu ashobora guhita atabarizaho Ah, hari nimero ya ya ya rib Mm, rib ni um, ni ikigo cy'ubugenzacyaha eh, eh, cy'ubu- eh, eh, eh, yego Ah, hari nimero ya rib ya rib ni uguhamagara rib cyangwa se no guhamagara polise ariko um, ah, niba adafite nimero ushobora kuyimu kuyimurebera yego hari n'abandi ubwo ngubwo babyum- babyungukiramo nabo bakayimenya bakayifata
Ba- bakaba bayi eh, bakaba bayi bakaba bayifata Mm.
Ubu turajya kurangiza ikiganiro nayibahaye nayibagejejeho ariko namwe bashobora no kubahamagara ubwo nawe namwe ushobora kuduhamagara ushobora kubaha nimero eh, niba aho kuba- buriya umuntu ashobora gutanga nimero yo mu rwanda cyangwa se n'abashaka nimero ya whatsapp bakayibona ariko nabaha nimero yo mu rwanda Eh, reka nyibahe nyi- ubwo ni ukongeraho ni disitirisi magana abiri na mirongo itanu kongeraho magana abiri na mirongo itanu
yego karindwi umunani yego mirongo itanu na karindwi yego mirongo itanu na gatandatu Mhm.
mirongo irindwi na karindwi gatandatu mirongo irindwi na karindwi gatandatu iyo ngiyo ni iyanyu grace Ni fo- iyacu, chu- yeah, bashobora Grace guhamagara.
children focus bagatabaza iri no kuri whatsapp yaba ari ubonye icyo kibazo cyangwa se uwaba ahohotewe nawe ashoboye guterefona akabitabaza akatwitabaza ni uku iyo ya Hanyuma- libero nayo uze kuyiturebera ndaza cyane cyane kuyikwishyuza cyane eh, cyane cyane guhita babimenyesha rib rib ifite ubushobozi bwo guhita ijya kureba ibibazo ikana- ikanabikurikirana Eh, kuko natwe baduhamagaye tugomba kubimenyesha rib ariko ariko babasha guhita bahamagara rib byaba byakwihuta kurushaho byakwihuta kurushaho Yego.
nuko ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ahubwo rero hari akantu bo- kuri telefone tura- dufiteho faustin nagira ngo mwisegureho abategereje gatoya kuko hari akantu uyu ndayizeye yakomojeho ko gutabaza niko grace namwe mu by'ukuri muratabaza none usibye ko atari ugutabaza gusa mukora n'ubundi bushakashatsi mugacukumbura ibintu nk'ibyo ubwo nta kibazo cy'umutekano muhura nacyo kuko iyo ugiye kwambura ibandi inyungu zayo irakwica Mm. twebwe eh, navuga ko nta na profita nanone kongera gushimira leta y'u rwanda kuko kugeza ubu eh, kuko kugeza ubu ngubu nta kibazo cy'umutekano twigeze duhura nacyo nta n'umuntu nta n'umuntu nta n'umuntu uradutunga agatoki eh, kugeza ubu ngubu eh, ariko ubwo niba hari n'uwaba aritekereza amenye ko leta y'u rwanda iri maso ubwo biza- bit- bitazamukundira Ha, Mhm.
kugeza ubu ntabwo tura- tura- turahangayikishwa n'icyo kibazo nuko nuko hagati aho ngaho nibutse yuko hariho n'igihe ntabwo nibuka igihe na perezida kagame nawe yigeze kuvuga kuri iki kibazo cyo gucuruza abantu ababaye cyane atumva ukuntu abantu bacuruzwa nk'inyamaswa ati ibyo bintu koko bikabaho mu gihugu cyacu yabivuze ababaye cyane ubu ngubu byumvikane yuko nyine n'umutekano wanyu uko nk'uko ubivuze nawe ushobora kuba umuri ku mutima kuko numvise ari ikibazo kimubabaje cyane pe sinzi nimba wibuka igihe yabivugiye sisi ndabyibuka ndabyibuka igihe bivugiye yari igihe cy'umwiherero mu mwiherero Mm.
ndakeka agomba kuba yari wari uwo- uwo muri bibiri na cumi eh, na gatandatu ndakeka niba ntibeshya Mhm.
ariko eh, byari bivuye doko ko nawe bimubaha- bimubabaza nk'uko nk'iyo dutanze urugero tugaragaza ukuntu umuntu agenda akajya gukodesha umwana w'uruhinja eh, amafaranga igihumbi ku munsi akajya gusabiriza yitwaje umwana utari uwe Mhm.
Uh, twagiye dukora izo izo izo izo recherche kugenda tu- tu- tubagwaho rwose uka- ukakubwira ati no njye ndamukodesha igihumbi ku munsi nyina ntafite amafaranga yo kumutunga ubwo ngiye muri icyo gihumbi ariko uwo mwana uzi u- bashyize ku zuba uwo mwana ufite amezi atatu uwo mwana ufite amezi abiri batangiye kwicarana mu mujyi ngo umuntu ngo atere impuhwe abantu babone ko ari uruhinja bamuhereze ubwo mwana batangiye gucuruza icyo gihe guhera kuri iyo myaka ibyo bintu biteye agahinda biteye agahinda kandi noneho abana bakoresha bakajya kubabwira ati uri umwana muto genda ujya gusaba ifaranga wampaye irindazi wampaye ibiki ku muhanda ugomba ni ukwigisha umwana umuhanda kumenyereza n'umwana umuhanda Eh, nk'ibyo bi- nk'ibyo ngibyo perezida perezida kagame biramubabaza kumva ngo umunyarwanda akabaza ati umunyarwanda acuruzwa ate Mm.
umunyarwanda ashobora gushoboka gute Eh, ni ukuvuga ngo eh, turi mu bantu bafite amahirwe yo kugira eh, nongere ndabisubiramo vuba amahano kuko n'ahangaha turi mu mahanga usanga aba- aba- abandi banyafurika batubwira bati mufite amahirwe yo gutiza perezida wanyu nibura ukwezi niyo mpamvu dufite amahirwe yo kugira ngo eh, ah, doko yite ku bibazo nk'ibi ngibi bavuga ati no mubishakire umuti mubishakire umuti ibi bintu bigomba gucika ibi bintu bigomba guhagarara eh, ku buryo ubona kamwe ko ingamba zatangiye gufatwa eh, zo kugira ngo bi- bi- bive mu nzira gusa ahubwo wenda gusa ahubwo wenda icyo dushobora kuvuga wenda ni uko hakirimo icyuho eh, ubona hakiri ibidoka bitari byahaza ubona harimo icyuho eh, ko hano ho natanga nk'urugero ko ubona ko wenda nk'inzego nk'inzego zibishinzwe nk'inzego ubona zibishinzwe usanga zidakorana bihagije eh, n'icyo navuga ngo sosiyete sivile ni ukuvuga imiryango itabogamiye kuri leta eh, iri gusuzuma iki kibazo no gushaka kurwana n'iki kibazo Mm.
usanga hatarimo imikoranire eh, igaragara nkaba ari wenda umuntu ya- ya- ya- ya- yaprofita kugira ngo asabe rwose haboneke imikoranire kuko n'iyo ubonye nk'abavictime bari kugaruka ni uku- ibyo byose ni uburyo baba bakoze bakoze bagerageje rwose kurwanya nabyo ugasanga abavictime bagaruye Mm.
ariko abo bavictime iyo bahageze icyo twebwe tubona giteje ikibazo ni uko usanga eh, eh, niba eh, bamaze kugera mu gihugu ubundi baba bakeneye kubakira kubakira barakirwa ariko akenshi usanga nk'uwo mu bitsina afite im- ibi- ibi- ibi- ikibazo cyo guhungabana ah, afite ikibazo wenda cyo ukeneye kwivuza ah, akeneye gusubira muri fa mu muryango akeneye kwiga akeneye gukora ibyo byose ni ibintu bikorwa ahanini na sosiyete sivile kubera ko n'inzego zishinzwe kujya kubagarura ntabwo mu nshingano baba bazi babifitemo Eh, ni ukuvuga ngo bafite inshingano yo kugeza- ku- kujya kugen- kugenzura ibyo byaha bakabikurikirana bakagira n'inshingano zo gukora prevention ni ukuvuga gukumira Mm.
ariko ibijyanye na reintegration ni gusubiza mu buzima busanzwe umuvictime ntabwo abifite mu nshingano Bikaba Ariko bivuga ngo none se ntihari minisiteri se ishinzwe imibereho myiza y'abaturage ubwahari ntabwo ari irahari, inshingano imibereho- zayo irahari imije prof ibifite mu nshingano ariko eh, imikorere yabo yarahindutse ubu ngubu ni ukuvuga ngo niba hari bije eh, yagenewe abavictime ijya eh, mu turere Mhm.
ni ukuvuga ngo niba igeze mu turere ntabwo umuvictime ashobora kujya mu karere ngo agende avuge ngo atkomanga atsinda umuvictime ndaje nimuhereze amafaranga ntabwo ari ko bigenda ni ukuvuga ngo umuvictime agomba kuba afite umuntu wamukurikiranye yarakoze proje y'ubuzima avuga ati wenda ngiye kwiga cyangwa se nari nsanzwe nzi kudoda cyangwa se gusuka nshaka gushinga salo akagenda avuga ngo dore proje yanjye ni iyi ntabwo agenda avuga ngo ndaje mumufashe bivuze ngo hagomba kuba hari umuntu ugomba kuba yaramwakiriye aka- akabi- akabirebaho akenshi rero minisiteri ya- ya mijiprofe ayo mafaranga isanga buri gihe akenshi yakiriye muri kese yayo Mhm.
ayo mafaranga ugasanga nta muntu wigeze uyarekama nta muntu wigeze ayabona agasubira muri kese Mm.
bivuze ngo bivuze ngo biba ngombwa kandi na ong nkatwe ntabwo dufite uburenganzira bwo kugenda ngo tuvuge ngo wowe ngura victime ngo ngwino tugufashe ni ukuvuga ngo abavu- afite ahantu aturutse Donc, ni ni inzego ziba zabigenze zikavuga ati uyu nguyu ni umuvictime ashobora gufatwa eh, icyo gihe nibwo twebwe dushobora gufata eh, eh, inshingano zo kuba ngo tugiye kumukurikira kumukurikira bivuze ngo hagomba kuboneka ubwo bufatanye ubufatanye hagati y'izo nzego eh, ubwo navuga inzego za leta Mm.
eh, hanyuma eh, n'inzego na, na, na sosiyete sivile hakabaho rero na n'umuryango mpuzamahanga w'iyo international dokubo ni mpuzamahanga byesiyo Eh, witwa dogiteri oyem ubundi bifite mu nshingano eh, zo gucyura eh, gucyura abantu bose nyine bagomba gusubira iwabo OIM mu gifaransa ni organisation mondiale de, de migration Imi- oui, voilà, tout à fait.
Ah, ubwo rero yo ubundi bifite mu nshingano yo kuba ifite amafaranga yashyize ku ruhande yateganyije yo gufasha eh, umuntu wese usubiye iwabo kugira ngo abashe kongera gusubira mu buzima busanzwe iyo nayo rero ngo tukabona harimo ikibazo kuko nayo ntabwo ibyo ngibyo bikora Eh, tukaba rero mu nshingano nka gcf mu nshingano dufite ari ukuvugirana n'abafitime akaba ariho rero umuntu avuga ati no umuvitime agomba gufashwa aga- aka- kugira ngo asubire mu buzima busanzwe bitabaye ibyo turongera tubone ikibazo noneho cyakuze kurushaho mm, kuko wa muvitime naramuka agiye akisanga muri karitsiye aho bari bazi ko yagiye i burayi bakabona aragarutse abuze akazi ah, yifitiye no guhungabana n'iki hari twagiye tubona egisperiyanse mu bindi bihugu aho umuvitime ade- afata icyemezo cyo kongera kwigendera ariko ahanini iyo asubiyeyo agenda ajyanye n'abandi mhm, Noneho ugasanga ibyo umuntu yarwanyije ahubwo noneho birushijeho gukura mm, Eh, akaba ariho rero tuvuga tuti hano rwose umuntu yansize akavuga ati rwose nyamuneka ntiharebe uburyo aba- inzego zibishinzwe za leta zakorana eh, n'ama ONG Mm.
buri miryango itabogamiye kuri leta iri ku- iri kurwana n'iki gi- ihanganye n'iki kibazo mhm.
kugira ngo barebe ukuntu aba- bafasha aba victime ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda marie grace uwiyera niwe tuganira ku kibazo cyo gucuruza abantu ayobora grace children focus umuryango rero wiyemeje mu nsi- mu nshingano zawo zimwe zo kurwanya iki cyaha kiremereye cyane ariko kitanavuga uko bikwiye kuri telefone dufite faustin faustin we uriye faustin
mu gisagara cya bujumbura nihomberereye
ariko rero ndumva uri mu bantu benshi ushobora kujya ku ruhande uka- kugira ngo tukumve neza yego ndagushimiye ko wihanganye kuri telefone nubwo icyiyumviro cyangwa ikibazo
iki kibazo nari mfite na cyapa kubera mbona ino aha mu gisagara cya bujumbura bamaze gukuza yanjye ya tubindi
niko F- faustin ntabwo tukumva pe gerageza kuvuga neza twumve
ati kinacyazi
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ngo wino ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ntabwo faustin turi kumwumva rwose atubabarire maze ahubwo duhamagare hagenimana hagenimana
karame karame urakomeye
turaho turakomeye turashima rugira
nuko nuko uri hehe se
bo ndi goma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uri umunyekongo cyangwa uri umunyarwanda
ndi goma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yego ariko se uri umunyekongo cyangwa uri umunyarwanda
bo ndi umunyarwanda Yego.
hano mu hano i goma ndahaba ndahahinze ndaharangiriza ndanahakorera ariko ndi umunyarwanda ye gusha ku ngingo rwose ndagushimiye
So, ku ngingo rero y'icyo kintu y'iki kibazo turimo tuganiraho kijyanye n'icuruzwa ry'abantu Mm, Eh, nkimara kukibona mbanze kubashimira kubera ko ari ikintu cyaje- cyaje gikenewe numvise nshobora kugira ikibazo nshobora kubazaho kandi nkagira n'igitekerezo natanga yego ikibazo nshobora kubazaho ndibaza niba ayo ma ong iyo miryango itegamiye kuri leta ishobora kuba iri kurwanya icyo kibazo kijyanye n'icuruzwa ry'abantu ndashaka kubabaza niba bajya babona ibi bihugu byacu turimo nk'u rwanda cyangwa uburundi babona hari aho wenda babafasha mu buryo ki bagira ingufu zo kubikora kuko izo mizerezo byanze ko no guvernementale mu buryo zikoramo iyo leta zitazigize n'ingufu usanga bakunze kugira ahantu henshi bisine rero nka leta y'u rwanda turatwumva ko ibirwanya cyane kandi biranagaragara ariko twaba bazasisire abo bari muri iyo neza muri iyo miryango babona hari ukuntu ibintu bigenda mu yandi magambo babona umusaruro
Eh, nicyo nashaka kubaza icyo ngicyo aha ye reka gusubize Yego.
urakoze cyane yagenima
Eh,
yego nuko garase we umusaruro ni uwuhe umusaruro urahari umusaruro urahari eh, eh, kuko natanga nk'urugero eh, mu nama y'umushyikirano y'umwaka wa cumi n'abiri muri bibiri na cumi na gatanu basabye eh, ko haboneka itegeko rirengera eh, doka bafitime ariko rikanahana eh, kuko Abacuruza wasangaga hari abantu.
ibirara- eh, icuruzwa ry'abantu Mm.
hanyuma ariko eh, donc itegeko ryarasohotse eh, eh, muri eh, uro- kuri cumi n'eshatu z'ukwa munani eh, muri bibiri na cumi n'umunani Mhm.
ubwo ni nimero mirongo itanu na rimwe bare ma- bibiri na cumi n'umunani Mm.
Eh, ubwo bigaragara ko umusaruro urahari hanyuma kandi eh, i- ingamba zirafatwa ziri gufatwa zo kugira ngo icyo kibazo gicike Eh, hanyuma eh, hanyuma eh, ubu ngubu noneho iki kandi noneho n'abafitime barimo baragaruka doke abafitime batangiye kugaruka ba- eh, ubu ngubu igisigaye icyo ni iki ngicyo cyo kuvuga ati wenda turengera abavitime nabwo ndabizi ko bizakemuka eh, ni ukuvuga ngo biratanga umusaruro kuko urebye aho aho igihugu- aho tuvuye eh, n'ubu ngubu uri kubona karimo ko hari ikintu cyakozwe kigaragara cyane Mm.
ubwo wenda muri congo sinzi cyangwa se i burundi ariko ngewe mu rwanda kuko ari wo mpagarariye uwo muryango mbona eh, mbona bigenda rwose bihinduka bigira gutanga umusaruro buhoro buhoro tuzabigera Yego.
Yego.
hagati aho ngaho na ribe ubwayo nayo muri mu kugenza icyo cyaha no kugikumira imaze kugira amadosiye ari- ari mu- a- am- arenga mirongo inani ahari nimba nibuka neza ntabwo imibare nyifite mu mutwe ariko nayo ira- irakora akazi katoroshye muri uku guhashya iki cyaha cy'icuruzwa ry'abantu Eh, rib irakora cyane rib irakora cyane kuko umuntu akurikije n'igihe yatangiriye rwose n'amadosiye amaze ku- ku- ku- agenda atetswa cyangwa se na- n'abantu bagenda bagaruka vama rib irakora Mm.
irakora pe kandi noneho eh, eh, no mu nshingano ifitemo prevention ni ugukumira Kwa gukumira Mm.
eh, kandi umuntu nk'uko nk'uko mwabivuze mbere iki kiganiro kigitangira eh, mwarabibonye ko batangiye ku eh, kujya gukora ibiganiro amahugurwa ariko nanone eh, mu byo natwe twasaba ni uko nabo bagira bajya- bagira ubushobozi bwo kubona nabo ubwabo n'andi mahugurwa menshi kuko kino kibazo kiragoye eh, kucyumva no kugihuza n'ibyaha bindi usanga bigenda bishamikiyemo Mhm.
hanyuma noneho hakaba n'izindi mbogamizi abo- abantu bagenda bahura nazo ko ari nk'ibyaha byambukiranya imipaka bireba ibihugu byinshi Mm.
noneho ku buryo usanga ari ibihugu bimwe bidakopera no bidashaka ku- Bidafatanya.
bidafatanya n'iki eh, no ku buryo usanga ari ibyo bintu bigom- biba bigoranye cyane no biba bisaba n'amahugurwa rwose menshi Mhm.
Eh, nabyo rwose nayo twabisabira nabo bakajya babasha kubona amahugurwa nabo Mm.
Um, none no gukomeza guhugura n'abandi No gukomeza- ariko rib irakora cyane uh, imaze kugera ku byinshi imaze gukora ibintu byinshi cyane rwose uh, ku buryo umuntu yatavuga ngo ntabwo ntabwo ukora kwa umuntu arabona diference ari kubona itandukanyirizo Eh, tukiri kuri ribe waba watuboneye ya nimero yayo yo kwitabazwa Eh, ndi kwiye kuyishaka ariko ndayibaha mu mwanya Yeah.
Iminota mike.
turabigarukaho Nuko, Iminota mike.
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko Karameo.
eh, mbere y'uko duha ijambo silvestre nawe utegereje kuri telefone kuki u rwanda rukunda kugaruka mu maraporo ya ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ko u rwanda rufite iki kibazo ariko rukaba n'icyambu cy'abantu bagurishwa bagaturuka mu bindi bihugu bakanyura mu rwanda bagakomeza kuki rukunda kugaruka
ni ukuvuga ngo buri mwaka hakorwa raporo hakorwa ikora raporo ku bihugu byose ikagenda ivuga eh, uko ibibona Mm.
Eh, ni ukuvuga ngo igenda ishyiraho ishyira ibihugu ku eh, ku myanya nuko ndavuga ni nivo Eh, ni ukuvuga igenda ikava kuri rimwe eh, ubwo rimwe ni ibihugu usanga nyine bi- bi- bifite aho bigeze bibiri kabiri ikaba ari ibihugu bifite eh, donc byatangiye kumva ikibazo byatangiye no kukirwanya dayo noneho hakaza kabiri babita ngo ni wocingi do kuba bavuga yuko batari bashyiramo ingufu noneho hakaza gatatu noneho bavuga bati aba ngaba nta n'icyo bakora wenda cyangwa se bashobora kuba batabishyiramo ingufu ubwo rero u rwanda rwo ruri kuri nivo ya kabiri donk ni nivo doka iri ku rwego rwa kabiri ariko mu kuvuga ko ngo ni igihugu kiri gukora bigaragara ko hari ingufu ziri gushyirwamo bamaze kumva ikibazo hari n'ingamba deja zanafashwe zo kugira ngo zo kugira ngo babirwanye bigaragara rwose ko hari ubushake bwo kugira ngo icyo cyaha bakirwanye ubwo rero mu gushyiraho mu gushyiraho izo izo izo nivo ngo ni ukuvuga ngo iyo bamaze kugeraho kuri nivo ya gatatu haza ibyo kuvuga ngo bagiye guhana n'ibiki ubwo nafite ubwo niko biba bimeze ariko u rwanda ruri kuri iyo nivo ya kabiri ariko hari amahokomandasiyo agenda atangwa bakavuga bati kugira ngo igihugu muzakomeze kubishyiramo ingufu hari amahokomandasiyo agenda atangwa ariko ni raporo ikorwa ku bihugu byose ntabwo ari u rwanda rwonyine ni ukuvuga ngo ni ku bihugu byose bakabishyira kuri nivo noneho bakavuga n'impamvu bashyize kuri iyo nivo ariko ni ukuvuga ngo u rwanda birashimisha rwavuye kuri nivo nivo de iyo ngiyo wocingi buri kuri nivo ya kabiri ni ukuvuga ngo ni ugukora kugira ngo natwe tuzagere kuri nivo ya mbere ni ukuvuga ko
ari intambwe iracyari ndende ni ukuvuga ngo ni akazi tugomba gukora gufashanya no gukora ariko tuzagerwaho icyangombwa ni uko ikibazo cyatangiye kumvikana nicyo cyangombwa ku kibazo cyatangiye kumvikana kandi n'abantu batangiye kucyumva n'abantu batangiye kucyumva ariko turacyakeneye gusobanura no kwigisha gusobanura nk'igihe nahoze mvuga nk'iri tegeko sinzi niba mwifuza ko ndibasomera ntabwo twari byose ntabwo twaribonera umwanya mu magambo make wabivuze ntabwo mwaribonera umwanya yego ariko rirahari goma rirahari ni ukuvuga ngo uwarishaka ni ukureba akaba abashije kubibona kuribona ni nimero mirongo itatu na rimwe akarongo bibiri na cumi n'umunani byasohotse mu igazeti ya leta nimero mirongo itatu n'icyenda ku wa makumyabiri na kane z'ukwa cyenda bibiri na cumi n'umunani akagenda akarisoma ni ukuvuga ngo ni ukurisobanurira umutwe waryo uvuze nimero yaryo ariko tubwire n'umutwe waryo umutwe waryo doko ni ukuvuga ngo doko rivuga ryerekeye gukumira kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi no gushakira inyungu mu bandi bantu bikaba byarasohotse mu igazeti ya leta nimero mirongo itatu n'umunani yo ku wa makumyabiri n'icyenda z'ukwa cyenda bibiri na cumi n'umunani
nibutse abateze amatwi ijwi rya amerika ko amategeko yo mu rwanda aba yanditse mu kinyarwanda mu gifaransa no mu cyongereza indimi eshatu zikoreshwa mu butegetsi ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko urabona nawe babwiye mu kanya turi kumwe na silvestre kuri telefone silvestre we
ni amahoro ye ni amahoro urihe silvestre
ikindi bujumbura mu burundi yego niko silvestre silvestre bunyihanganiye gatoya bunyihanganiye gatoya mbanze nisegure ku bantu bakurikira ijwi rya amerika bari mu rwanda kuko twibanze ku bantu bari mu burundi mbese mu rwanda ntabwo bidukunda kubera iki dufite ikibazo cya telefone ngo z'ikigo cyitwa mtn zaratunaniye muri iyi minsi zaratunaniye abaziduha rwose mutubabarire nimba mubishoboye mufite izindi zitari iza mtn mujye muziduha tubashakeho mutange ibitekerezo byazo naho izindi zaratunaniye pe ntabwo ari abaturage gusa ariko no ku bategetsi iyo tubashatse nabo dukoresheje izi nimero ntabwo dushobora rwose ntabwo zicamo mu magambo make nuko silvestre we ikomereze rero naguciye mu ijambo mbabarire yego nta kibazo njye nabonye ngiri kukinisha icyo kibazo cyo kudandaza abantu njye ndabona nta kosa ririmo nta kosa ririmo
oya oya mpise nkwambura ijambo mpise nkwambura ijambo nawe ubwo ngubwo uri umunyabyaha itegeko rigukurikirana na na na na ntabwo ari byo oya va ku murongo va ku murongo genda genda ntabwo murumva ara koko umuntu akihanukira buriya afite umwana we cyangwa se we bakagenda bakamugurisha ngo nta kibazo wabirandenze rwose mwambuye ijambo pe mumbabarire
ubikoze neza rwose yego marie grace ubikoze neza rwose icyo kibazo urabona nyine ko kikiri ikibazo koko mu myumvire y'abantu cyane cyane nuko nta kosa ririmo gucuruza kudandaza umuntu koko Bi- bi- ni agahomamunwa aracyafite akazi ni agahomamunwa ahubwo wigeze kuduha urugero rw'abantu ba- bamaraye baba bashaje hanyuma bakajya gucuruza abakiri batoya kuri bo hari ibindi bitekerezo mufite by'abantu yego watubwiye n'abanyura mu kimansuro bakagenda bakaha- bakahakura abantu ariko hari iz- hari abandi bantu hari ama- andi mabandi nk'ayo ngayo mujya mukeka ah, y- ari muri ubwo bucuruzi Ah, ah, ni ukuvuga ngo ah, i- ba- baca baca ba- akenshi akenshi akenshi ubu ngubu ibyo dusigaye tubona bisigaye byarateye ni ukuvuga ngo bagiye guha umuntu akazi hanze Mm.
kuvuga ngo ugiye ku- ku- kujya ku- kwinjiza amafaranga amadolari menshi ah, ni ibintu byatewe bica kuri interineti ni ukuvuga ngo ni abantu nyine babeswe basigaye baca ku ma interineti Mhm.
noneho akaza akareba nk'umuntu ku nko- ku nko- we.
Yeah, ku nkoranya- imbuga nkoranyambaga ku mbuga nkoranyambaga Eh, akaza kureba umuntu akamubwira ati ariko interinete turabyumva twese Eh, Eh, ye komeza eh, noneho agaca kuri interineti akavuga ati tugufitiye akazi eh, uzajya uhembwa amafaranga menshi eh, ngwino ugakora ubundi akenshi usanga bababwira ngo ni ukujya kurera abantu abantu bakuze cyangwa se ni uku- ni ukujya kurera abana Mhm.
hanyuma noneho bakagenda muri ubwo buryo ariko eh, bageraho bagasanga atari byo atari byo bababwiye Eh, ubwo nyine bakumirwa ariko rero mu- ama- amakesi- ama- ama- hari ama- ibi- ibi- amakesi menshi ni ukuvuga eh, amadosiye menshi usanga rimwe na rimwe babambura n'ibyangombwa kenshi dayeri babambura ibyangombwa ku buryo wa muntu adashobora kongera gupfa gusubirayo bivuga ngo aba agomba kugere- kugerageza akifashisha akifashisha ambasade akifashisha uburyo yabasha ku- kumenyekanisha ikibazo cye kugira ngo bamufashe abashe kugaruka ariko nanone biba bis- bivuze ngo ah, abashe kubona ubwo bushobozi bwo kuba yajya ah, gusaba ubufasha ariko ugasanga hari n'abandi nabo bakikubwira bati ah, mfite ikibazo kuko usanga ibintu bye- by'icuruzwa ry'abantu ni ibintu bi- bigoranye cyane kuko usanga ahanini ah, ah, umuntu ashobora ku- ku- ku- gukekwaho ubufatanyacyaha afite nicyo kibazo Mhm.
Eh, eh, nicyo kibazo noneho ugasanga abantu bake- batinya ko bajya kuvuga bati eh, eh, mfite ikibazo iki n'iki ariko bagomba ku- guhumura bakavuga bati oke reka tugene kuko hari itegeko riturengera Mm.
hari itegeko riturengera ah, bakaba baza bakavuga bati dore ikibazo twahuye nacyo hanyuma noneho bigafasha kugira ngo abantu bamenye abo bantu bari gukomeza kuruganiza ibyo bintu kuko ni ibintu bikorwa mu ibanga ni abantu usanga ari abantu bakora ibintu mu buryo burimo ubwenge buhanitse Mm.
eh, ku buryo kugira ngo kugira ngo uzamenye eh, biragoranye rwose no mu bihugu byose uko nagiye mbibona biragoranye kugira ngo uzamenye ngo eh, ngo ni kanaka n'ubundi Ah, abajura ariko- kubatahura biragoye biragoye kuko usanga akenshi banahindura n'amazina eh, bagenda bahindura amazina cyangwa se bakashyiraho ibintu bya menase ku bavictime nuko bakavuga bati nuramuka uvuze cyangwa se nuramuka ukoze iki twe tuzagirira nabi kanaka ibintu nk'ibyo Mhm.
Eh, usanga rwose harimo n'iterabwoba rimwe na rimwe bahura n'icyo kibazo cy'iterabwoba Eh, ni ukuvuga ngo eh, vema biragoye ariko impamvu twavugaga nk'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo nk'izo ndaya zi- nk'izo zikuze ndaya zikaze byo twavugaga ibibazo byo umuntu ahita abona eh, byo direkitomo Mm.
Eh, ko umuntu kamwe mubona ko ari ikibazo ni ukuvuga ngo umuntu ndaje mfashe icyumba hari yashyizemo abantu batandatu ubundi ngeze aha nicara kuri kese umugiye mu mu iduka nurangiza uze wishyure Mhm.
ubwoko uwo muntu aramucuruje Eh, usanga none rimwe na rimwe bamwe eh, bamwe bakuramo ibibazo by'indwara cyangwa se bagakuramo ibibazo by'amada atateganyijwe Mm.
ugasanga ni ni ibibazo bikomeye ugasanga ni ibibazo bikomeye hanyuma noneho twanavuga n'ibyo bibazo by'abana bakura mu mago ukabona rimwe na rimwe umwana aragiye wenda umupaturo amuteye inda ukabona ibibazo biravutse umwana ntashobora gusubira iwabo niba anasubiye yarasubiyeyo niba yanahavuye yifitiye bifite ibibazo byenda by'ubukene yasubiyeyo none abazaniye n'ibindi bibazo bivuze ngo nabyo ni ibintu tugomba kwibandaho no kugaragaza kugira ngo nabyo abantu bamenye ko ari ibyaha aba abantu bamenyeho babyitondere nuko dushigaje rero amasegonda makeya ya nimero ya ribe nimba utayibonye ntabwo nzanye ibaha y'umuntu musaba guhamagara Eh,
ubwo ni ukongeraho magana na mirongo itanu yego
eh, ubwo zeru karindwi umunani yego
zeru karindwi umunani
yego zeru karindwi eh, bara. Ah, hanyuma umuna- undi munani yego mirongo itanu na rimwe mirongo itanu na rimwe mirongo irindwi n'icyenda mirongo irindwi n'icyenda zeru karindwi zeru karindwi inshuti z'ijwi ry'amerika rero iyi nimero muyifate muramutse mubonye umuntu ushaka kugurisha undi cyangwa se mubonye umuntu ugiye kugurishwa mwamutabara gute nimubwire ribu karindwi umunani umunani itanu na rimwe karindwi icyenda zeru karindwi maze rero mari garase ndagushimiye cyane rwose isaha irirukanka cyane nta kagaruka ndagushimiye cyane namwe inshuti z'ijwi ry'amerika rwose uko mungana ndabashimiye byimazeyo mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu murakarama
abakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikana